mu Rwanda nyakumviriza radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fidele tuyahereye kuyavuga ku mugabane wa afurika uganda hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms bariko baritegura kugerageza incanco zibiri za ebola yamuka muri uganda muri sudani mu ntumbero yo kurwanya ico kiza gushika ubu uwo mugera umaze kwica abantu cumi n'icenda kuri mirongo itanu na bane bamaze kuwandura muri district disitirigite zitanu za uganda uganda yakiriye abashikiranganje b'amagara y'abantu bava mu bihugu cumi na kimwe mu nama y'umunsi umwe yabaye ejo ku munsi wa gatatu yari yo kwitegurira urwo rucanco no guhangana na ebola umushikiranganje w'amagara y'abantu muri uganda dr jane rute asenge yavuze ko uganda yiteze ubwoko bubiri bw'incanco za ebola iriko irandukira abantu muri ico gihugu ku bwa OMS izo ncanco ziracarindiriye kwemezwa na leta ya Uganda bishobotse zitezwe kuzoshika mu ndwiza Ebola yamuka muri Sudani yatanguye kugaragara ubwa mbere mu manuko bwa Sudani mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu kuva ico gihe warushirije kwandukira abantu muri Uganda na Sudani muri Uganda yatanguye mu bihumbi bibiri yica abantu barenga amajana abiri ku mugabane wa afurika ni muri cade aho amakuba aturuka ku ihindagurika ry'ibihe yasize amamiliyoni abiri n'ibihumbi ijana by'abantu bahura n'ibibazo by'inzara amafa akomeye yakurikiwe n'imyuzure ikaze itari bwigera ibaho mu myaka mirongo itatu iheze byatumye ibiciro by'ibifungurwa biduga kandi n'abantu baharugwa mu mamiliyoni abiri n'ibihumbi ijana barashonje nk'uko amashami ya onu abivuga ikigega ca onu cita ku bana unicef kivuga ko cumi ku ijana by'abana bose bafise munsi y'imyaka itanu bagize ibibazo bikomeye biva ku mirire mibi cadi bamwo abantu imiliyoni cumi na zitandatu n'ibihumbi amajana ane hakurikijwe ibiharuro by'ibanki nkuru y'isi
washington ijwi rya amerika
muyavugwa hirya no hino ku isi hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden hamwe n'abashingamateka ba amerika muri iyi ndwi bariko barakora bihuta mu kwiyumvira gufatira ibihano arabiya sawudite yari isanzwe izwi ko ari somambike na amerika amerika yashavujwe n'uko arabiya sawudite yemeye kuzogabanya utugunguru tw'ibitoro yimbura buri munsi ishyirahamwe ry'ibihugu byimbura ibitoro ku isi opepe birimo na arabiya sawudite byatangaje mu ndwi iheze ko bizogabanya umwimbu w'ibitoro byimbura gushyika ku tugunguru imiliyoni zibiri ku munsi ariko amerika ntiyemeranije nabyo kuri iyo ngingo umushikiranganji w'imigenderanire wa arabiya sawudite bin farhan yavuze ko iyo ngingo yafatiwe muri rusangi hamwe kandi mu mwumvikano n'ibindi bihugu byimbura igitoro kandi yashingiye ku bibazo by'ubutunzi bamwe mu bashingamateka ba amerika bariko basaba ko hoba uguhagarika gushorera kugurisha ibigwanisho muri arabiya sawudite perezida joe biden yavuze ejo kuwa gatatu ko ashobora gukorera kuri icyo cyiyumviro igihe abashingamateka ba amerika bazoba bavuye mu karuhuko mu kwezi kuza muri oni naho inama ya bose yishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo ku munsi wa gatatu yaratoye iremeza ku bwinshi kunegura ukwigarurira ibice vya ukraine vyakozwe n'uburusiya ni nyuma y'aho uburusiya bukoreshereje igihagararo cyabwo mu kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi bugatuma itora nk'iryo riba imfagusa inama ya bose ya oni yabyemeje ejo ku munsi wa gatatu ku majwi ijana na mirongo ine n'atatu yavuze ego no ku bihugu bitanu vyavyanse ariko ibihugu mirongo itatu na bitanu vyahisemwo kutagira ico bivuze ibyo birimo ubushinwa ubuhindi afurika y'epfo hamwe na pakisitani iyi nteguro y'itegeko isaba ibigo byose bya oni hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kutemera impinduka zose zatangajwe n'uburusiya ku bijyanye n'imipaka mishasha yavuye ku kwigarurira intara za, zo- za ikirere oni isaba kandi ko uburusiya busubiza vuba busubira vuba kuri iyo ngingo bwa vuba bwango atakirinze kandi gusabwa
washington ijwi ry'amerika naho ku mugabane wa buraya ibihugu bya buraya byarumvikanye ko ibihano bizofatira irani inyuma y'u- y'ikubagurwa ry'abakora imyiyerekano yatanguye inyuma y'iyicwa rya mahsa amini abadiplomate bo muri bumwe bwa buraya bavuze ko abashikiranganji ba buraya b'imigenderanire n'ayandi makungu bategekanya guhura ku munsi wa mbere w'indwiza kugira bemeze ibyo bihano mu gatondo keje ku munsi wa gatatu komiseri w'ubumwe bwa buraya ursula von der leyen yavuze ko ubu ari umwanya wo guhana abagize uruhara mu ikubagurwa ry'abakenyezi muri irani nta donido ry'uko ibyo bihano bizofatwa ryatanzwe ariko leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza canada baramaze kuvuga ko bizofatirwa ibigo bijejwe umutekano by'ubutegetsi bwa irani kanada mu ndwi iheze yavuze ko izohagarika guha amaviza abantu ibihumbi icumi bo mu butegetsi bwa irani barimwo n'abategetsi bo mu gisirikare
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'uburundi ivuga ko ibidandazwa uburundi bushora mu mahanga biri ku rugero rwo hasi cyane ugereranije n'ibigurirwa hanze y'igihugu yamara ngo ibishorwa hanze bishobora kwiyongera mu gihe ingingo zimwe zimwe zofatwa cyo gituma rero twahamagaye bagenzi bacu kugira tuje hamwe twungurane ibyiyumviro turabe ejo cyangwa hirya y'ejo icyo twokora kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu uwo ni severin wakaregwa umuyobozi mukuru w'ubudandaje mu burundi kandi imiryango irenga ku majana ane yo muri komine rugombo mu ntara ya kibitoke ivuga ko iriko irimugwa na leta ku nguvu buramatari w'intara ya kibitoke kareme bizoza avuga ko atari ukwimurwa ku nguvu ahubwo leta iriko yisubiza amatongo yayo mu rwanda bamwe mu bacuruzi mbere n'abavugira imiryango y'uburenganzira bwa muntu bariyamiriza ingingo yafashwe n'akarere ka karongi mu ntara y'uburengero isaba abanyamahoteli n'abafise ubutare bo muri ako karere gukumira abakiriya bambaye mu buryo butabereye abikekwa gukoresha ibiyobyabwenge n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira aho muja ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniriza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu burundi imiryango irenga amajana ane yo muri komine rugombo mu ntara ya kibitoke ivuga ko iriko irimugwa na leta ku nguvu buramatari w'intara ya kibitoke kareme bizoza avuga ko atari ukwimugwa ku nguvu ahubwo leta iriko yisubiza amatongo yayo eroje wirika neza niyo nkuru adufitiye umuntu uyangajwe wumva yubaho gute ahubwo nibarebe ni- ba- bamwe bari bavuga ko ko bakwiye guhungura abantu none natwe ga tugiye guhunga kubera inzara kuko igitero ca mbere ni inzara uwo ni umwe mu banyagihugu w'ahitwa ryabigabo ni muri komine rugombo mu ntara ya kibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'uburundi ni umwe mu bagize imiryango irenga amajana ane yari ikirimurwa na leta avuga ko amatongo bariko bakurwamwo bari bayahawe na leta haraheze imyaka myinshi kuva kuri ba sekuruza bayaguza n'ishyirahamwe kojekor rijejwe guhingura no guteza imbere igiterwa c'ipampa bo baho bahaye iryo shyirahamwe himburwa ipampa mu gihe aho bagujije harimwo ibiterwa mbumbarugo cane cane imyumbati yemeza ko buramatari w'ico gihe n'umuyobozi mukuru wa kojeko babisinyiye imyaka abanyagihugu baho bahamaze igera kuri mirongo umunani hafi nk'uko abisigura ibaze nk'ahantu twabaye kuva muri mirongo ine na gatanu bahasokuru batubwira ko bahawe n'umwami mwambutsa natwe turahavukira aho hantu kugeza iki gihe twari tukiri ngaho twarunze kuva kera ni hamwe nyene kumbure nkeka abategetsi batemera abandi umuntu uyangajwe wumva yubaho gute ahubwo nibarebe ni- ba- bamwe bari- bavuga ko ko bakwiye guhungura abantu none natwe ga tugiye guhunga kubera inzara kuko igitero ca mbere ni inzara kuva muri bibiri baguma bariko bararima imyumbati hanyuma rero niho buruma atari n'ubundi yavuga ati kubona nta cemeza gihari buri muntu naze ku metero yiwe yiyandikishe ingene hangana kugira aronke urukaratasi mbo ca turabikora uko tumaze kubikora uko turagumaho twarabandanyije tuharimira kugeza iki gihe akabi n'akeza tukabonye ejo bundi baza bavuga kuko naho araho iwabo twabonye buri mataraza twateza ubwatsi bw'inka tusa nk'ekamenga ntituri mu burundi itegeko umukuru w'igihugu yasohoye menga twebwe ntiryadushitseko sinzi ko hari mu gihugu hari abakwiye gukingirwa n'abandi batakwiye gukingirwa igikorwa cyo kubimura gifata nko kubanyaga abaza baza nk'ukumenga ni abantu baje baje gutegeka bataza kumviriza bene gihugu bari bakwiye na rebi abantu bakwiye bakwiye gushika aho hantu ntibaze barahagarara ngo ngo ari ngo havuzwe ibi n'ibi n'ibi n'ibi. ntibahamagara bene gihugu babarangire ido n'ido n'ingene ibintu byose bimeze biri ku rutonde ariko hamaze kuza itegeko nk'iryo kunyaga tubona nk'uko turiko turahohoterwa uwo wundi mugabo wo muri bazamiduha nawe yemeza ko samuvyara yashitse mu rya bigabo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu yibaza ko ari abantu ku giti cabo bariko bashaka kwihagira amatongo ya basekuruza abantu benshi barapfunzwe n'abandi barahigwa bamwe barahunga ibintu biratuyobera turayoberwa ibyo ari byo twituye abajeje intwaro mu kuva mu ntara no- na mu komine bose baca baduhindira kure bakavuga ko tara- turabaroberi turwanya leta nyuma turabura ico dukora nyene turaja aho turanuma twabandanyije dukorera mu bya bigabo ko urugomero bari bamaze kuyitwaka bayihaye abandi bantu turakora mu bya bigabo gihe umwaka umwe ugira kabiri tuza twumva ngo n'ibigo bimwahorana ngo nivyakonjereko ibitoki barajamwo baratema amatongo barayanyaga bayaha abandi bantu n'ubu mw'ayo matongo y'ibitoki mu bigobe harimwo abantu bagifitemo ingorane n'uno munsi uza wumva nk'ujejwe kongereka je canke ujejwe koperative ngo hana aha hantu leta irahakeneye kumbe yahagurishije amafaranga akirira agaca aza n'uwashatse ugize uvuge rero uzubona convocation wiyitavye uhita bagufunga nta kindi buramatari w'intara ya cibitoke avuga ko ayo matongo ari ntizo ya leta kandi ikaba ishaka kuhakorera imigambi y'iterambere rusange muri kino gihe kaheme bizoza amatongo abanyagihugu bakoreramo bari barayatijwe na leta kuko ajya amatongo yo muri bazamiduhana yari amatongo yarimamo ipamba rero aho byabanza bigahara ko ipamba ririmwa kubera ibihe byari bihitiye leta ntiyari kureka ngo abenegihugu babure icyo bakora niyo mpamvu batije abenegihugu babarimamwo ibiterwa mbumbarugo kandi n'ubu nabwo baba- bayabatse Mu- nze ko jiriko yarabemereye yuko hariho ibiterwa bibana n'ipampa barakwereka eh, aho urima mugabo bavuga ati utera iki giterwa ku buryo ipampa rigiyemo ipampa rit- tononekara ikibazo rero n'igihugu c'abagira cabona kumenga kumva ko leta yababwiye ngo baze barabe barahakorera babonye ko ari amatongo yabe wamugo n'amatongo ya leta ntabwo ari amatongo yabene igihugu bizoza twari intara ya cibitoke asaba abanyagihugu gutahura gusa nuko baca bavuga ati ko rigenda harimira ipampa rero ni iwanje ihibambewe itongo rya leta icyo tusaba n'igihugu ni uko butahura neza ko bahakorera bakurikije amategeko leta iba yashizeho cibitoke ni imwe mu ntara z'uburundi zimbuka cane kandi zirimwo kimwe mu biterwa njabuka amazi pampa irimwo amatongo atari make ya leta azwi nk'amapeyizana ayo yo muri komine rugombo abanyagihugu bavuga ko ariko baranyagwa yegereye uruzi rusizi rugabura urundi na kongo eroje burikaneza ijwi rya amerika urakoze roje ku yindi nkuru yerekeye uburundi ubushikiranganji bujejwe ubudandaje amahinguriro no gutwara abantu n'ingenzi mu burundi bwatangaje ko urudandazwa rw'ivyo burundi bushora mu makungu biri ku rugero rwo hasi cyane ugereranije n'ibigurirwa hanze y'igihugu kugwiza umwimbu w'akanovera kumenya amategeko mpuzamakungu agenga ibidandazwa hamwe no kuronka amasoko ku rwego mpuzamakungu biri mu bishobora kuduza ibitigiri vy'ibishorwa ku masoko mpuzamakungu tiyerive ndayishimiye niyo nkuru adufitiye ibiharuro byakozwe n'ubwo bushikiranganji byerekana ko ibidandazwa bishorwa hanze biri ku bice cumi n'icenda ku ijana nayo ibyinjira mu burundi bikaba biri ku bice mirongo umunani na kimwe ku ijana bimwe mu byashikirijwe kugira ngo uburundi bushobore guhiganwa mu masoko mpuzamakungu ni uko hogwizwa umwimbu n'akanovera k'ivyimburwa mbere bakanahayanisha ibikorwa birangurwa mu gihugu c'uburundi ivyigwa vyerekana ko ibidandazwa bishorwa hanze ari bike gusumba ibyinjira mu gihugu abahinga berekana ko imvo nyamukuru zituma ibishorwa hanze y'igihugu bitiyongera ngo harimo kutamenya amategeko agenga urudandazwa ibisabwa ubushobozi buke n'ibindi ku badandaza ndetse n'abarimyi mu nama yo guhanahana ivyiyumviro ku vyokorwa kugira ngo ivy'uburundi bushora hanze bitera imbere umuyobozi mukuru w'ubudandaji severe wakaregwa amenyesha ko hari byinshi bikeneye gukorwa mu gihe ca vuba birimo gutunganya amahayanishwa y'ivyimburwa mu burundi n'akanovera kavyo kugira ngo hambavu y'icayi n'ikawa bishorwa hanze haboneke n'ibindi vyinshi icyo gituma rero twahamagaye bagenzi bacu kugira tujye hamwe twungurane ibyiyumviro turabe ejo cyangwa hirya y'ejo icyo twokora kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu y'ibi- y'ibyo dushora hanze ijwi rya amerika ryavuganye kuri telefone na bamwe mu badandaza bafise n'amahinguriro basabye leta y'u burundi kubashigikira no kuborohereza mu byo bakora harimo no kugabanyirizwa amakori ibintu bikwiye gukorwa cya mbere na mbere ni ugushyigikira na cyane twebwe uko twarashyize amashyirahamwe tukoroherezwa mu bintu bitandukanye yaba amakori yaba mu kuronswa ingurane bitagoye amategeko amareforme agenda afise ihangiro rimwe ryukorohereza umugwizatunga cyangwa umuntu uriya muntu yagize ihinguriro ryiwe abakurikiranira hafi ibijanye n'itunga ry'igihugu mu burundi nabo basanga uburundi bwaragabanije inguvu ku bidandazwa bishogwa hanze aho n'ipampa yahora ishogwa hanze itagishoregwayo gabriel rufyiri arongoye ishirahamwe orikome ryishinze kugwanya abarya ibiturire n'abasesagura itunga ry'igihugu mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yasabye leta y'u burundi korohereza abanyamitahe no gushiraho politike yo guteza imbere ibintu bishogwa hanze hakanaboneka amafaranga mvamakungu mu gihugu ngiye kuraba ibintu tugura um, hanze ni byinshi cyane ku buryo eh, tudashobora kuronka amafaranga y'agaciro biterwa n'uko eh, leta atamwete n'inguvu yashizemwo kugira ngo ivyo bisata bitere imbere Eh, ibibazo by'ubuhinga bidashirwa imbere hamwe n'ivya politike bashiramwo cyane twebwe tubona ko ari byo bi- ko biri mu ntambamyi za mbere zituma eh, ibintu vyononekara hariho n'ibiterwa bindi nk'amavoka ivyamwa bindi eka ibintu vyinshi cyane dushobora gushora hanze tukaronka amafaranga y'amadovize leta rero igomba gufasha abadandaza n'abarimyi barimwo ivyo bisata kugira ngo bashobore gu- gukora ibintu bishobora kuzokwemerwa n'amakungu niko bigomba kugenda niko ku isi hose bigenda bitagenze gutyo oya ntaco heza ngo bifashe ku bijanye n'ibihingwa birimwa mu burundi bishobora gushorerwa mu makungu gabriel rufyiri avuga ko ibihingwa bifise akanovera vyoshorerwa mu makungu bihari ivyo navyo ngo bikeneye guhabwa impapuro zizwi n'amakungu bigapimwa ariko ibigo bitanga ubwo bubasha avuga ko bigikenye mu burundi ubushikiranganji bw'ubudandaji bumenyesha ko leta y'u burundi iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo yagure igisata c'ibidandazwa bishogwa hanze kuko biboneka neza ko ibishogwa hanze ari bike gusumba ibyinjira mu gihugu ubwo bushikiranganji bukaba bwahimirije abadandaza amahinguriro n'abarimyi kugwiza umwimbu mu ntumbero yo guhayanisha mu makungu umwimbu wo mu gihugu c'u Burundi Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali tugushimire tiyerive mu rwanda bamwe mu bacuruza imbere n'abavugira imiryango y'uburenganzira bwa muntu bariyamiriza ingingo yafashwe n'akarere ka karongi mu ntara y'uburengero isaba abanyamahoteli n'abafise ubutare bo muri ako karere gukumira abakiriya bambaye mu buryo butabereye abikekwa gukoresha ibiyobyabwenge n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani asumta kaboyi arabiducira ku mayange ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'akarere ka karongi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi ryandikiwe abafite amahoteli moteri ndetse n'utubari dukorera muri ako karere muri iri tangazo ubuyobozi bw'aka karere ka karongi kari mu burengerazuba bw'igihugu busaba kubahiriza ingingo eshatu ziri mu mabwiriza yatanzwe n'ubu buyobozi arizo ko bibujijwe kwakira abantu bose bagaragarwaho n'imyambarire ikojeje isoni kwakira abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani batari kumwe n'ababyeyi babo no kwirinda kwakira abantu bose abakuru ndetse n'urubyiruko bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abakunda kugaragarwaho n'ubusinzi ni icyemezo bamwe mu bacuruzi bagaragaje ko kije kubangamira uburenganzira bwabo mu kazi umuntu ava muri hoteli yambaye yaje yambaye amakositimu ariko yari imanuka agiye kuri paje na hoteli zegereye amazi abikuramo akaba yamanukana ko ashatse nkuko nyine agiye ku mazi Ngo sinzira ko wajya wamutangira yaba yaraye iwawe ngo umutangira ari uko agiye ku mazi kugeza ubu ngubu nta muntu wakubwira ngo babishyira mu bikorwa gutya uretse kuvuga ngo kwambara ibirebire ibirebire nabyo ntabwo bifite mizire kandi nta nubwo abantu bwo ku hoteli bazubakiye ku benegihugu bazubakira ku bantu benshi ba- b'isi yose harimo kwivanga none umucuruzi nta nubwo aba afite ibintu bye byo kudisikasinga n'umukiriya mukadisikasinga kubaza icyo akeneye nawe umubwira ko gihari ibyo bintu byo kwita kuri komporutoma ze rwose ntabwo ngewe nanjye ndamenya impamvu buriya mwanzuro nk'umuntu nubwo hari abacuruzi bagaragaza ko gushyira aya mabwiriza mu bikorwa bisa nk'ibidashoboka hari abandi bemeza ko aya mabwiriza agamije gushyigikira umuco nyarwanda gukumira abasinzi abantu bambaye ubusa ibyo byo ni- n'umuco nyarwanda ntabwo ubyemera numva nta nta kidasanzwe rero kirimo njye mbibona bisaba kumuganiriza ukamusobanura n'icyo amabwiriza ateganya ukirinda donc kumuhutaza umuntu ubona wanyweye amatabi n'iki aba anigaragaza kenshi mu by'ukuri ntabwo nabyo biba bikwiye mu muco nyarwanda ntabwo rero buriya tuba tugomba kugira gute no- no- no- n'igihe ubuyobozi budutekereje buba butureberera ibyiza ntabwo ari ibibi yaba umucuruzi wemera kuyakurikiza yaba uvuga ko bigoranye bose bahuriza ku ngingo ibuza abana batarageza imyaka cumi n'umunani kwinjira mu kabari batari kumwe n'ababyeyi babo iyi ngingo yo bose bavuga ko bayishyigikiye iyi ngingo kandi isanzwe inanditse mu mategeko y'u rwanda amwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko usibye iyi ngingo ikumira abana mu tubari izindi ziri muri aya mabwiriza zibangamiye uburenganzira bwa muntu mudakikwa john akorera mu muryango utari uwa leta urengera uburenganzira bwa muntu kuvuga ko abantu bambaye mu buryo butikwije bangamiye umuco nta gipimo wagenderaho eh, bihamya icya kabiri bivuze ngo abantu bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se bagaragaraho ubusinzi bukabije ibyo nabyo eh, ni ikintu ubundi kigomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe ibitangazo byinshi ushobora kwibaza ibyo bihano bizatangwa gute ni ibihe ibihano ku kintu icyo ari cyo cyose bigomba kuba ari ibihano byanditswe bizwi abaturage babizi biri mu igazeti aya matangazo urwego mpuzamahanga rw'akarere by'ukuri ntabwo ari byo aho ngaho ubona harimo ikintu kimeze nk'aho uri kurengera ku nshingano akarere ka karongi kashyizeho aya mabwiriza kavuga ko uzayarengaho azabihanirwa ndagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka karongi ngo agire ibindi yongera kuri iri tangazo gusa telefone ye igendanwa ntiyakunze gucamo gusa ijwi rya amerika ryagerageje kuvugana na bwana robert masozero uyobora inteko y'umuco adusubiza mu butumwa yanditse kuri telefoni ye mu butumwa yatwoherereje yagize ati kuki bigeraho inzego z'ubuyobozi zigomba gufata ingamba nk'izi buriya ni ukuvuga ngo ibintu biba bitangiye gusa n'ibiteza ikibazo bishobora no kurenga inkombe twe inama tugira abarangwa n'iyi myitwarire idahwitse ni ukurangwa iteka n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo izo kwiyubaha kwiha agaciro kwitwararika kutiyandarika kwanga umugayo kwanga ikinegu kwanga iby'urukozasoni kutireba gusa ngo ubangamire abandi iyo habayeho imyitwarire yindi itimakaza izo ndangagaciro niho usanga habayeho ikibazo ugasanga inzego zibishinzwe bibaye ngombwa ko zifata ingamba zikarishye icyo nicyo twabivugaho aka karere ka karongi kafatiwemo iyi myanzuro ni kamwe mu turere twihariye ahantu hakorerwa ubukerarugendo kuko gafite ikiyaga cya kivu gisurwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugushimire asumta dukubitira muri uganda aho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho impunzi ku isi hcr rivuga ko ridafise ubushobozi muri iki gihe bwo gufasha mu burezi bw'abana b'impunzi muri uganda ni icyemezo gishobora kugira ingaruka ku bana barenga ibihumbi amajana ane muri uganda ni inkuru ya ignatius bahizi ari muri uganda hasheri rivuga ko abaterankunga bayo batatanze umusanzu uhagije wo kwita ku bindi bikenerwa n'impunzi birimo no gushyigikira uburezi bw'abana b'impunzi gukomeza kwiga mu nzego zitandukanye z'amashuri uhagarariye uwo muryango muri uganda matthew cristil yatangarije abanyamakuru ko ibintu byifashe nabi kubera impunzi nsha ziva muri repubulika ya demokarasi ya kongo zikeneye ubufasha bwihutirwa The appeal we launched um, earlier this year uh, for 47.8 million.
ati kuri miliyoni mirongo enye n'umunani z'amadolari twasabye abaterankunga bacu uyu mwaka baduhayeho cumi na gatandatu ku ijana gusa none ubu dufite n'umubare munini w'impunzi nsha ziza kuruta uko byari byitezwe ibi bituma ibintu birushaho kuba bibi niyo mpamvu twongeye gusaba inkunga ingana n'imiliyoni mirongo itandatu n'umunani zo gufasha impunzi nsha zirenga ibihumbi ijana and new arrivals for about 68 uh, million.
uyu muyobozi yongeyeho ko amafaranga make basigaranye agenewe iby'uburezi ashobora gukomeza gufasha abo banyeshuri b'impunzi kugeza gusa mu mpera z'uyu mwaka ayo harimo amafaranga y'ishuri amafaranga y'ibizamini ndetse no guhemba abarimu ijwi ry'amerika ryaganiriye n'umwana w'impunzi ukomoka mu nkambi y'impunzi ya nakivare wataye ishuri akiri mu mashuri abanza kubera kubura inkunga amashuri twigiramo badusaba isene nyinshi kandi nkatwe impunzi kubona isene ntabwo biba byoroshye biratugora usanga nk'umuryango mwiga nko mu ishuri muri abana nka batanu kandi ugasanga ntabwo mwayabona mwese muri hamwe kandi akaba ari ngombwa ko mwayabona ibyo bintu rero bigatuma umuntu ava mu ishuri ICL ni ukureba ukuntu yafasha impunzi batishoboye nkanje na mwaba mwamfasha mwamfasha ko nanjye mwanyishurira nanjye mwiga nk'abandi bana mwishima ababyeyi b'impunzi benshi binubira ko abana babo batiga abiga nabo ntibarenga amashuri y'ibanze nabajije bwana maxwell gana ushinzwe gahunda z'uburezi muri window trust ikigo gifasha hcr muri gahunda z'uburezi bw'impunzi mu nkambi ya nakivale impamvu impunzi zari zisanzwe zidafashwa mu mashuri yisumbuye So we can support as many learners as possible in primary level. There is still a challenge.
ati turashobora gutera inkunga abana benshi mu mashuri abanza ariko hari ikibazo cyo kuva mu mashuri abanza kujya mu mashuri yisumbuye kuko amashuri yisumbuye menshi ni ay'abaturage ari hanze y'inkambi ku buryo kuyajyamo bisaba kwishyura kandi benshi mu mpunzi ntibashoboye kwishyura dufite amashuri yisumbuye abiri y'impunzi muri nakivale kandi bamwe mu banyeshuri bari nko mu birometero cumi na bitanu kure y'ayo mashuri ku buryo badashobora kugenda n'amaguru buri munsi kuyajyamo kandi nta mafaranga dufite yo kubafasha mu mashuri y'abaturage Might not even be able to support all of them.
haba umugisha felician ni umuyobozi w'impunzi akaba ari mwarimu ubu akaba ari umujyanama mu by'uburezi mu- muri nakivale yambwiye imbogamizi ababyeyi b'impunzi ndetse n'abanyeshuri bahura nazo mu gushaka serivisi z'uburezi kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatanu amashuri yiga bwuzuye ku buryo ishuri usanga ririmo abana barenga ijana ariko mu wa gatandatu no mu wa karindwi usanga abanyeshuri baragiye baba bake bitewe n'ibikoresho abanyeshuri ba gatandatu n'uwindwi bakenera ni ukuvuga amakaye n'amakaramu biba byabaye byinshi kwegera gukora ibizamini bakora ibizamini byinshi ku buryo bikenera amafaranga ariko ababyeyi bari muri nakivale ndavuga ab'impunzi ntabwo bashoboye kwishyurira abana babo amafaranga y'ishuri bityo rero abana benshi ntabwo bari mu ishuri kuba batari mu ishuri rero abo bana benshi baj- bahitamo kuba ibirara kuba ibirara bahitamo guterana hagati yabo inda ugasanga abana b'abakobwa bageze muri icyo kigero cyo kwiga abenshi barabyaye abenshi bafite inda kubera gushakisha ubuzima abadakoze icyo mvuze bagiye mu gukoresha ibiyayuramutwe cyangwa ibiyobyabwenge aho rero urubyiruko rungana uko ruri muri iyo myaka hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'indwi ni ukuri rubayeho nabi ni urwo gushakira indi mibereho hasheri ivuga ko hafi impunzi zigera kuri miliyoni imwe na magana atanu ziri mu gihugu cya uganda ibihumbi amagana ane na mirongo umunani ari abana biga mu mashuri y'impunzi yubatswe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'amashuri ya leta ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya radorava de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya Amerika
It's a MK record. Dr. March production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya furaha, amani, umoja na upendo, vipindi vya furaha, amani